If you ask me, I no go ask myself. I go ask professional wey dey inside studio with me. We get our brother all the way, Ken your day all the way from our tech department for on top 99.5 so FM. we see And uh, the first edition of Tech Mondays. Where the second? Where the second? Where the second? Okay, more welcome you. More welcome you. <laughs> okay, so inside today, all they right. get one thing What go they do, and uh, inside the level of what we they do now, what do they call Tech Mondays. Now inside the level of this Tech Mondays, now Technology Monday we will call them. uh-huh. Mm-hmm. and we will give you tips where you go use for yourself for the level of handling your technology. Mm-hmm. Technology, if it be internet, if it be your smart device, if it be your phone or anything. But before we start, they talk anything, any, they welcome say you talk. was Thank you, thank you, thank you. Um, security, they very, very important. No be lie. So, waiting, if they talk about handling our technology, waiting you go talk with concern technology and security. Um, first and foremost, uh, make we understand say this month um, october na im be the cyber awareness cyber security awareness month for this world wey we dey so technology don dey take over. Hmm. so e go only make sense say make we follow the trend make we know as we fit take enjoy the technology first but as we dey enjoy am make we also take know how we go Take dey safe inside the enjoyment okay i hope say you understand so na safety now we dey talk now na safety we dey talk based on the matter say we dey talk about um, cyber security awareness so now we wan just talk safety because the truth is say now data don cheap dey hear grandmasters of data data is life all those things wey dey dey talk so now everybody dey online everybody day online either through your email your social media apps every day online but we need to know how we go take secure ourselves so that so our that, that online income, yes no go turn to bad thing no go turn to disadvantage for us so na the reason wey we dey get this show okay so based on say you don you don give the intro of cyber security na mm -hmm. wetin everybody gats put into mind when we dey online mm -hmm. wetin be those tips wey you go give us now as nigerians say okay o oh, see as you dey online o oh, this na wetin you go do and this na wetin you no go do. okay correct one thank you bluetooth we get four for this episode this our first edition so we wan torchlight four tips just four Then plenty They reach hundred and one or even they even reach one thousand hmm. i just exaggerate but these four if we fit if we fit master these four we dey okay and first and foremost the first one i, I wan see today na passwords. password password. Okay, because yes. I know say before you go log into your Facebook, they go say write your email or your phone number, mm-hmm. then you go type password. type password. Mm-hmm. Same thing with uh, email account, same thing with Twitter, same thing with. Uh, even to even enter your phone, Say if you need password. Password, okay. Yes. So now, the one of the things, like I say, password. If you want use password, make you no use easy things like your birthday, your anniversary, or which other simple one again wey dey your name maybe you put your name for example you put Blue mc bluetooth come put zero one at the end those things dey easy anybody wey wan do you bad thing wey wan enter your banking your banking details or take anything from you your personal information once they fit guess those things they don enter already. so they fit guess am. they fit guess am mm. it's guessable so no even try use simple password okay my recommendation wetin my recommendation for passwords make you use as much as say make e no simple but make e be something wey you fit remember. okay yes always try one capital letter inside all the password put one number yeah then also put one special character. which one be special character. special character na im you fit put hashtag or dollar sign or full stop or um, wetin be this other exclamation mark. okay so wetin yes. you dey try talk be say in mm. order to secure your password. Mm-hmm. make you use something wey you fit remember first. yes number or one. or make e no be say na general thing wey everybody fit remember. thank you you get am. then you you say inside the password make you add number. Mm-hmm. make you add special character. and, and capital, make you add capital capital letter. letter join. yes okay so capital letter. Least, all this one now. If you, you put this one, you don't secure your password. No, anyhow. And I said the person, even our village people, You no go fit try. Mm. <laughs> why you con dey complicate why you con dey add village people inside okay so now we don talk eh, um, password, password yes. now so password na the first thing wey everybody suppose know. and again most importantly make you dey pass you e get people wey say i no get anything to hide but dey password your phone because you no know just password use this same uh, technique wey we don give no, so this thing wey you talk na don cause quarrel for different people house wey the husband go talk say him put password the wife dey complain. Uh, eh, make him give the wife the password na okay uh, so, the wife the password so no be say you no dey talk say no no, no uh, eh, say putting password dey bad or mm, good no, no, you dey mm. talk say if you wan make you do open uh, agenda oh, yeah, give your wife the open password open door policy may you give your wife give your wife password but make you just put password make you just put phone. password because no be only your wife get access to your phone you fit leave your phone now for office go somebody wey don dey target you since fit pick up your phone do something mess you up then waka mm. i don hear of this thing wey people carry because my uh, office emails dey log into phone and i just come because i know i know put password i come carry your phone come type one nonsense email wey go incriminate you with your own with your mm. with hmm. your email address. or person fit sack himself by himself. Uh, uh, uh, sack it i quit i quit. <laughs> mama so, no be small something. oh boy you need to you need to secure yourself. so okay. on top that before, before on top that password matter again again that way they call that is the second tip i wan use that one enter the second tip okay. before we move to something else they dey call them two-factor authentication. Two-factor authentication. Yes, two-factor authentication. Now, if for example now you want log into your Facebook like you talk for the mm. beginning, you will put your username or your email. They will come ask you for password. Mm. Then once you click that one, you go enter. You go enter Facebook. For now, with two-factor authentication, you don't need after you add that one, it will come send you passcode for your okay, phone. Okay, whether like yes. one, uh, one time pin. Thank you, one time pin or one time password, OTP or something. Mm. So hmm. now once you get that one time pin, then you come put am again, then you go fit enter. So that one na perfect security be that. Hmm. Nobody fit once you set up that two factor authentication, nobody even if they get your password, then that means they must also get your phone hmm. to be able to get that uh, um, one-time pin to be able to log into your okay. So your that Facebook, one, that yeah. one, this one where you don't take talk mm-hmm. now. That means this one are the ultimate security. Ultimate. Apart from some people, they talk about um, um, fingerprints. Yeah. For Obodo anyway, they fit hack fingerprints, but I'm not sure say if we do that um, that one they possible here yet. But many people they talk to that fingerprint security, mm. no, no they they safe, they safer. But also, and I want to talk about this way they call this pattern unlock. Okay, wait, we they come back now. Okay, we'll do this one. Eh? Mm. More your pots more enter inside market. So now when they there, if you now get question to take ask and now when they inside studio, we now get chance to take ask and small question. More for just peeps more enter inside market. When we come back, we'll still continue. Don't forget say when they talk about security for cyberspace, and you talk say this period we dey now waiting. Now cyber security awareness. Cyber security awareness month, and don't forget say the person we dey inside studio now Ken your day, no be Ken your day, now Ken your AKA. day. AKA Kinode. Bobby Suma something. We still get Kenya Day live and direct inside the studio. Yes, so we talk about our cyber security. In case you wonder what is cyber security be, we talk about your internet, your Facebook, your Twitter, everything, your phone, no, oh, all join. We talk mm. about how you fit secure yourself. The first one when you take talk, you say na password. Password. Say mm. make put complicated password for people to guess, but we go they easy for, for you. you. Mm-hmm. Uh-huh. And then the second way when you take talk, now two factor authentication. authentication. Two-factor authentication. As you take explain, how you take explain. Two-factor authentication. Uh, say after you put in your password, for most social media um, um, platforms and or yeah most social media platforms even for your google phone even for your mm. phone if not android you can set up two-factor um, authentication so much so that after you put your username you put your password enter like that it will send you like one time code code to your phone so after it send you that one time code you could take that code now you could take um, the access, the access device. Um, your okay. device or any other thing where you want access online. The, hey, talk something about fingerprint and pattern. Yes. Fingerprint and pattern, yeah, I won't zero in on pattern because now we they use where we're for Niger. Mm. Yeah, as much as we use fingerprints, we never and and I never they sure say the safety don't they compromise yet. But for pattern, the safety don't they compromise already. Bluetooth for your phone now, if you they use pattern, you know say the pattern they leave traces on top the phone yes so i go oh, look oil, oh, yes oil. oil tracer i go just look am once i look am now you dey use pattern i don already see your pattern ah. i don see something wey resemble your pattern if you dey use pattern wow so i go just look am put am under light i go just this is why i dey tell you sef i dey tell you out of experience my brother tell me say if you enter my phone i say how he just carry my phone just look do like this just with pattern that was the last time i use pattern on my phone. oya try am now see. na see more we see we dey we dey do, do practical. we dey do practical. we dey do practical. na i for your uh, as i see your for i tell you say you dey use pattern i no even know say you dey use pattern i tell you say you dey use pattern your pattern resemble something like this. Yeah, no, you fail am but you, but you don dey guess. i don dey guess already and with pattern you fit guess like five times. five times the before the phone go lock. wow wetin yes. you con dey wetin you con dey advise. wetin i dey advise na passwords at least six six six um, character passwords and uh, as unto the first um, ad, um, wey we give so make e make e get one capital letter one number one special character six six um, characters hmm. anyhow wey you wan mix am but make e be something wey you fit fit remember omo no be small something me at least i don learn something inside today so una wey dey lis ten to us hmm. since if you get question i don dey clean my phone make i no say na pattern <laughs> in case you get question or oh, throw away your question and no forget say the number na zero nine mm-hmm. four six zero zero nine nine five or zero. See, I don't keep my partner. <laughs> or zero zero eight thousand double two five nine two nine six two four two ninety nine point five Wazobia FM. What did you? Yes, so morning to you. My name is Nadim from Seja. Okay, chook mouth on top the talk. Who the talk? I'm concerning this issue of password and pattern. Hmm. I don't yet see where you put your phone password and it's lock. And the thing go lock. Yes, but someone else physically come use the old master code unlock your phone master code. Yes, you get what the is to do. They can hmm. unlock the phone. Without, without them knowing your password and your, and your PIN, but they can unlock the phone, access your phone. So how, how do you take, secure the phone? Okay, thank you very much for that question We take ask. Yeah. Mm. In case you did hear where you still get your own question, throw it. or if you enter inside WhatsApp 080 uh, eh, We don't open everywhere. Maybe say yourself you'll get chance to take mm. ask or get your day as you get inside studio now. No be say when they can't come on now now can say Bluetooth I mean that guy where they do cyber security things and they uh, wake on they talk on top tech Monday. Waiting in talk. No ask me in day here now. You get chance to take ask awesome. I want to ask maybe, like, if I have uh, this, maybe some, like, I want to security on my information, you understand? You want to put security on your information? Yes, like, I don't want anybody to go through my phone and see my message. Okay. So how will you do it? Just to secure that message. Okay, just only the message. Your messages? Yes, on my WhatsApp, maybe Facebook. Okay. Okay, he go answer the question. Answer now. Okay, so based on all these questions that mm. we will ask. The first one, person talk about master code. Master code. In, uh, open people phone with master code. There are other person now come they talk mm. about uh, securing messages for inside phone. I know whether na the full phone the person wants secure, I mean, just only the messages. Okay, make I um, take am from that master code. Yeah, if the person they use iOS, if the person they use iOS, in fact, the fact where you don't put your PIN is encrypted already. Hmm by the time you don put your pin already for and the phone don lock it's encrypted nobody fit access your information for ios so that thing of master code cannot work on ios now on android devices for newer versions of android devices for that is from android 8.0 they, they start to in, um, um, in, include they don't start to include encryption So those that master code fee no work. Maybe if you are using Android 4.0. Okay, so now all, yeah, all those old, old Android is yes, Android um, Android models. I then feel that maybe that F, uh, uh, master code thing fee work. But this is it take. You say that two factor authentication. What talk up, talk mm. about? Go to Play Store. Go download Google um, factor authentication. Download them for your phone. Once you download them for your phone, nobody can access your device Nobody, yes. Nobody, without master code, this thing no go work. Wow. It will not work. Okay. It will not work. Make I not lie, this talk where you don't come talk inside today, but now, now, mm-hmm. now only now you don't complete the forty. No, no, I never. Then the, the, the second question, the person will talk say she won't um, uh, hide messages. Hide her messages. Okay, I don't know if you, who you won't hide your messages from. I don't know if you are married, but if you won't hide your messages, yeah, you e get what you go fit. First and foremost, use your password unlock your phone. Use your password lock your phone. then, then nobody fit even access your phone at all. Use passwords, mm. as we don't take talk about your passwords. Then if you say okay, you don't want to use passwords, but you want lock individual apps, you fit go on your Google Play, download lock. There are some lock apps. App, some app lock apps applications app lock applications on google play just type app lock on your Google Play, you go see several of them. But make you make sure say you download the one we get better reviews or, or better ratings, so that no go just they mess up your mess up your phone. Hmm. So then you feel lock. Well, now with that app, you feel lock any app where you want. If you choose any so app where you want. Like, yeah. you feel even leave your phone open. Leave your or phone you open. Lock yeah, some lock some yeah lock some apps. Wow. Then leave and open. Wow. So anybody want enter your WhatsApp or your messages, you must ask for password. Ah, you remember me that idea way for first come out, where you go put uh, your messages inside phone folder mm. con con create folder inside the folder that time eh, i create folder from a to z before you before go, you go before you go read <laughs> z said, i catch you you don tire you don tire to dey check then when you come do z you come start one, one two, two three four ah that thing dey very <laughs> annoying even me sef wey put am one time the thing tire me you na of course na you go leave am avex i leave am so leave thank you very very much but you never finish o. Uh, we fit we fit talk one more. and eh, one last one. If you talk one last one. Out. Okay, this one I want to talk now. They very, very important. They, they, they call them phishing scam. Phishing scam. Yes. Waiting e phishing. Now you fit day now you go get email say if you get email from your bank say your account has been locked. Blocked. From your bank. From your bank. Oh, you think go be like say they e come from your bank. Your account has been blocked or locked, or you go see BVN updates or you go see one strange credit alert or debit alert wey you know say you no initiate from your in fact if you even check am well you fit no even get money inside the bank but hmm. you go see debit alert or credit or yeah debit alert then you go dey wonder they say they debit you for mm, the one wey dey popular na maybe for one magazine or something they debit you for one subscription they say you subscribe for one magazine or something so once you see those kind things those people those bad guys wetin they dey try do be say once they send you those e um, emails you go link you go open am e get one link wey go tell you say Make okay you click, on, click on this link and update your information ewo any email <laughs> <laughs> any email see eh the first step to uh, digital personal digital security eh na make you just dey suspicious of any email wey you receive. Hmm. number one if you no dey expect email from anybody and you see email from the person dey suspicious of am Bluetooth, for for example, now you get Yahoo email, Abi. Uh, you been get. You been get. Okay, mm. let's say you get uh, maybe Y mail. Okay, you been get. Let's say you still get logged into it. You can't see email from me. You can't say, ah, can you just send me email? For waiting now, I, I get my WhatsApp. Mm. get my why no why you send me email? And the subject maybe that one kind malicious subject. Any email, wait first and foremost make you suspect any email. Then one other thing make and once you put in your details, once you click that link and you put in your details, that is, you are giving them access. If, for example, in a bank now, you are giving them access to your information, to your banking, to your bank, to your bank, um, bank PIN, to your CVV. Any any email will ask you put your bank PIN, put your CVV, put your card number. Don't do it. Hmm. The bank will not ask you for your PIN. No bank, I repeat, no bank go ask you say because they wan resolve issue they go ask you for your pin or they go ask you for your cvv wetin be cvv na that number wey dey behind your atm card one three digit number like that no bank will ask you for it all these people na the scam wey they wan do to collect the money wey dey wey dey um, our account yes so make we dey very very careful make you dey very very careful no open email from person wey you no know and make you dey try dey safe if you know dey hey, one other thing very important one other thing make if you wan take note say this email na from those bad guys or from your bank once you see the email like this on top where the say sender mm. that sender just tap if na phone you use you dey use check the email just tap on that sender if you see sender you go see for example you dey use uh, which kind bank now keynote microfinance bank So you, if you get email from Kinode Microfinance Bank, you go see them as from Kinode Microfinance Bank. But on top of that Kinode Microfinance Bank, tap them. Once you tap them, you go see the original email we where they use send them to you. And most time, and every time that email now fake email, you go see one number will be say the email will be like um, abcd zero at whatever dot com. Hmm. So you go know say ah. Uh, na mm. scam na scam be this so those ones they cannot they are, you see their digital footprint they fit no hide that one because that one na him be their footprint they can't hide that one they can only mask it they go only fit hide am mask am with another thing make you fit think say na your but bank dey send am on once you click on that thing and again if you na for computer you wan use check am just carry your mouse hover on top that they come and they come this one we don't do hovering like say you dey fly be monitor his feet i don't suspect you we they come back now now move for people inside market and see how our phone line they ring you wait there if you get question you feel asking your day now before you come off for inside studio Ingo go soon off for inside studio now you, i tell you say na tech person na technology technology full head we they come. Uh, one of his most something else. Person don't want grief bath this morning because in the fear fiaco water. <laughs> but oh, think we go talk. Some people there where they the fiaco water, but when they enter inside toilet, and they on shower, they go first pull leg, they'll dress back, pull <laughs> head, pull head. they go dress back. Once the water touch their back, they'll do like Korode <laughs> God win, oh God win. But live and direct, we see the on top 99.5 was Obi FM. Can your day? Now in the live and direct inside studio, so they talk cyber security, internet security, phone security security, security. everything security. Oh yeah, now because now when we don't talk this thing, we still get phone calls when they come. Mm-hmm. Ninety nine point five was over FM. Who did yeah? Hello. Yes, so morning to you. Where to be on them already? Call us from. Good morning. I am Chris and I am calling from Abuja. Okay, Chris, how buddy? Uh, based on the matter we talk, or oh, you put them out? Yes, in fact, I want to give credit to buy young man there. Okay. He's a, he's a good Nigerian. He's a patriotic Nigerian. kind of people that will want things that They can come out to advocate for the Nigerian at least the way for the criminals at least to be saved from all this important question that I want to ask is this. If, for example, the password, I forget my password, what could or how do I delete out or to put another one? I forget and I want to put another. Hmm. Okay, so you forget password, so you find way to retrieve your password. Exactly. Okay, um, where you take forget your password for your Facebook or for your phone, your phone password? As in for Facebook. Your Facebook password. Yeah. Okay, if you forget your Facebook password, that one they easy to to, to retrieve. retrieve. Just, just just to remove it, delete it, and uh, put another one that is simple simple. Okay, so you want you not be like say you forget the password. You remember the password, but you just want change them. Yeah, yeah, yeah. Okay. You just want change them. Okay. On top on top your Facebook, um, you go go settings for your Facebook. Once you go settings for your Facebook, you go see somewhere like the right passwords or yeah passwords. Click on passwords. You you can say change password. You'll see a place where they write change password. Once you, once you click on that change password, it will tell you okay um, put in um, old password of course you still remember your old password you go put them. then they will tell you put new password you go put them. they will tell you re-enter new password you go put them. once you click ok or save you don't change your password be that but in the event say you no fit remember your password at all just as you put in your username just put forget password. you go see where the uh, right forget, right, forget password, password under you go click, you go click on, on that okay, one good. so it go help you. ninety-nine point five was obi fm What did there. Ah? my name is Paula. Okay, David. Yeah. Mm-hmm. Uh, please, I want, I want to ask you pertaining Android phone as well. Okay. Mm-hmm. Did they hear um, you? Uh, okay, like, if I like you forget, maybe you put a security code on your phone. Mm-hmm. And maybe you can't forget your password on your phone. Mm-hmm. And there's no way to open the phone again. How do you bring that code to your phone? Maybe you forget the password, your phone, like that. Uh, you see, eh, when he, you did yes, so he did hear. Okay, good. When you forget, now the thing is, say, eh, because of security, if you forget your password, most most times for your phone, that means you need to flash the phone. You need to flash the phone because if you if there's a way to retrieve your password after your phone, after you forget your password, that means person feet, enter your phone even when the password still there. So for phone secure for the OEMs, the um, um, original equipment manufacturers, wait and the software developers. What do they do? They say once you forget your password, then you need to maybe flash the phone. Hmm. And which go mean say you go lose data. So most importantly, try use passwords where you feel remember, but make sure say now passwords where they difficult to for crack. other people yes. to remember. Yeah, for other people to remember. But you go remember for you to remember, yes. 99.5 was OBI FM. What did you, huh? Hello, we don pick o. Hello. Yeah, we don't pick since. I am Steve to I greet you. In fact, we greet you too. And my name is Ambassador Onyeke Henry. Okay. Oh, yeah. I'm so, I'm so happy for this, this topic. Okay. Because uh, last time some people sent me messages that uh, my ATM now expire. So I can't call them back. I said, I'm, um, I said them, say, I'm calling from this place. They said, you call my last number and my expire date for that date. So I can't ask them whether you people from so bank. They say yes. I mean that for that time I, the work. So since then I call them best I don't want them to stop to do that. I don't use the year 419. Mm-hmm. So I call them as I said, I want to cover this topic now. So I really learn a lot. So mm-hmm. in fact, thanks for, for this message. Okay. Thank, Thank you very Thank much. You. Huh? 99.5 was Obia FM. What did you? Okay, OJ from UK. Okay, OJ. Question, I've been a contribution. um, I've been just problem with my internet. Okay. So my email I've been used before. It didn't access to Facebook too. Okay. So I can't discover that they send me some Lenovo pictures, all those things like that. So I can't decide I can change password from Facebook, password from email. Mm-hmm. So when I come back, I can't try to access the email. no Tinoco work again. So But no Tinoco work still, I don't have be able to use my email. So that's why I make ask, I would take get access to the email back. To the email back. Okay, for for that um, particular matter, the access if you be say you um, you forget your password, because if not the right password where you use, where you change, you still put, you know you know supposed to get a problem. But in, in recovering your email, email recovery, it has to do with the information where you put when you were setting up the email. If you put another email as email recovery, just in case you forget your password, they fit resend password um, reset. Password. Yes, or the old password. They you send them to your second email where you put, but if you no put that one, e is dey most times e dey difficult for you to recover the email if you forget your password so i dey advocate anytime you are setting up new emails always put another email as recovery email where you go feel use recover your password just in case um, okay. you mistake yes you forget am. Okay, mm. You. even sorry even the phone number maybe say i use. Okay, you use okay, you use phone number. Good. Uh, I don't lose the phone number. Okay, see, now it may make them more difficult because even if they say you use phone number, they fifth send you code yeah, to that phone number where you fit use take recover the email. But since you don't lose the phone number, you know set up another email. My guy, to open another email is free. Just set up another email. Okay. Mm. Thank you very much. Mm-hmm. I'm gonna be Small Something Inside today. I sure say everybody don't learn something new on top the level of our Tech Mondays mm-hmm. where we mm-hmm. don't start on top the level of 99.5 Wazobia FM. So don't forget, Ogaka your day plus in remaining people them. They feel the show face back to back every Monday on top 99.5 Wazobia FM. And we gonna discuss about technology mm-hmm. and how we fit they be use and when mm-hmm. for inside this age of technology. technology they call it the 21st mm-hmm. century and they call it the technological age. age yes. Thank you very, very much. What will be your last advice? advice for everybody on top Wasobia FM? My last advice on top um, now make we day careful. just dey dey suspicious you know anything where you see suspect am any text where you receive say do this do this um, am from so so bank suspect it you get an email suspect it even the next person wey sit down near you suspect am. why na why you come dey look me with suspecting eye. yes because i'm suspecting you now wey you don even clean your uh, your pattern you are suspecting me um, <laughs> that's the point <laughs> do you get so just dey suspicious na suspicion na the one way to dey very very secure or safe. okay yeah. so una don dey hear am aka be vigilant na mm -hmm. wetin we just dey talk Turn vigilante. today so no forget no just put anyhow anyhow password put password wey e go hard for other people to guess but e go easy for you to read. remember. To remember. Mm-hmm. The other tip where you talk again now with now two factor authentication. Two factor authentication, mm-hmm. aka backup pin pin yes uh, then the next one I say pattern of phone pattern of phone say make you know they do mm-hmm. use pattern of phone you fit use fingerprint or mm. you mm-hmm. fit use pass password but mm. that pattern person fit guess am yes, mm. then the last one wey you talk now uh, suspicious emails, email suspicious email uh, yes una don take and care text messages and text me na those text messages Oh in the dey hard pass ah. person go just send you text your BVN have been blocked come and visit your bank na if you block them i call if you, you back see any if you see any text from phone number no call them back because no no call the phone number back any text wey you receive from b for for say tell you your bvn has been blocked or your account has been missing and our phone number you see there na fake because your ah. bank no go use phone number tell you say send you text with phone number tell you say your your you get account issues dem no go use phone number they no go use in fact they no na when you wan even access your account you go know say issue dey then you go just walk into the bank and resolve your issue. wow yes. so now na don take hear am o you just studio now just give us expo make person money no for take loss. yes na i don hear abi oya o oh, no come talk say wazobia no help you <laughs> because we know say na the only work wey the employers wey dey do wey mm-hmm. dey help people thank you very very very very very much oga kanyode uh, eh, as you sef you dey go your photo wetin wetin abuja photo festival abuja photo festival oya mo na go enjoy una sef when una finish mo na come snap us us for studio <laughs> oya you nothing doing.